ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida w'u rwanda paul kagame yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku bwiganze buri hejuru ya mirongo icyenda n'icyenda ku ijana buriya muri ariya majwi huzuyemo irpf n'ayabo dufatanije abamvuga by'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire perezida paul kagame ashimira abamutoye ibyavuye mu matora bisobanuye iki perezida wa repubulika perezida kagame ni nka garanti y'uko ibyabaye mu rwanda mbere y'imyaka mirongo itatu bitazasubira byaba mu bijyanye n'umutekano w'igihugu n'ubuzima bw'umunyarwanda byaba mu kubaka inzego sitabirite ariko cyane cyane mu kunga abanyarwanda no kongera kubagira umwe Eric Ndushabandi umuseshenguzi mu bya politiki ikiziga cyahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya gitegerejwe i Bujumbura kugira ngo ajye gushyingurwa n'umuryango we ubwa mbere nagomba gushimira leta y'u Burundi yashoboye kuvyiyumvira kuko bujya mu mico y'ikirundi abarundi bose barubaha ikiziga cy'umuntu yapfuye uko biba kose mu byo biba byarabaye francis rohero umuyobozi w'umugambwe fpyi fraternite de patriote ineza ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na geoffre mutagoma inzego z'umutekano muri leta zunze ubumwe za amerika zaburijemo ikiswe umugambi wo gushaka guhitana donald trump wahoze ari perezida w'iki gihugu Trump yarashwe ku gutwi kw'iburyo ejo kuwa gatandatu ubwo yari mu mujyi wa Butler uri muri leta ya Pennsylvania mu gikorwa cyo kwiyamamaza nk'umukandida w'abarepublikani mu matora ateganijwe mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka Trump ufite imyaka mirongo irindwi n'umunani yari agitangira ijambo rye mu masaha kumi n'ebyiri ku isaha y'i Washington DC ubwo humvikanaga urusaku rw'amasasu yahise agaragara yifata ku gutwi kw'iburyo aho isasu ryafashe ahita aca bugufi mu masegonda make akimara kuraswa abashinzwe umutekano we bahise bahuzura bamwirundaho abandi bazenguruka ibice byose by'aho yari ahagaze mu kanya gato yungurutse hagati yabo agaragara avirirana ku maso afunze igipfunsi cy'iburyo bigaragara ku munwa we ko avuga amagambo fight fight fight bisobanura ngo rwana rwana rwana kare kuri iki cyumweru ibiro bishinzwe iperereza muri amerika fbi byatangaje ko thomas matthew crooks w'imyaka makumyabiri ukomoka mu mujyi wa bethel park wo muri leta ya pennsylvania ariwe wari muri iki gikorwa cyamaze kwitwa gushaka guhitana trump wahoze ayobora amerika uyu thomas matthew crooks yanditse nk'umuturage uzatora mu ishyaka ry'abarepublikani nk'uko bigaragazwa n'inyandiko z'abatora muri iyi leta urwego rushinzwe kurinda umutekano w'abanyapolitiki muri leta zunze ubumwe za amerika secret service rwatangaje ko uyu thomas matthew crooks yahise araswa n'inzego z'umutekano arahagwa undi muntu umwe mu bari bitabiriye iyo mitingi yo kwiyamamaza kwa trump yahaguye abandi babiri barakomereka abashinzwe kubahiriza amategeko babwiye abanyamakuru ko kugeza ubu batarabasha kumenya imvano y'icyo gikorwa ariko ibiro bishinzwe iperereza muri amerika fbi bivuga ko byatangiye iperereza nyine kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umwe ubwo Ronald Reagan wahoze ari perezida icyo gihe wari umukandida w'abarepublikani yarusimbukaga ni ubwa mbere habaye igikorwa cyo kugerageza kwivugana umukuru w'igihugu cyangwa umukandida w'ishyaka
urakoze Geoffrey mutaguma mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida w'u rwanda paul kagame yatsinze amatora umukuru w'igihugu ku bwiganze bw'amajwi afite mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na bitanu ku ijana ibyo bikubiye mu byatangajwe by'agateganyo na komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda kigali eric bagira ubusa nk'uko abatari bake bari babyiteze ko umukuru w'u rwanda paul kagame watanzwe nk'umukandida w'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi atsinda aya matora ku bwiganze ni nako byagenze bigaragarira mu bikubiye mu byatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora mu buryo bw'agateganyo mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa mbere uyu ni madamu oda gasinzigwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora kagame paul mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na gatanu ku ijana habineza frank zero n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana mpayimana philippe zero n'ibice mirongo itatu na bibiri ku ijana ni amatora komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko yitabiriwe ku kigero cya mirongo cyenda n'umunani ku ijana akimara gutsinda abakandida bari bahanganye muri aya matora y'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane perezida kagame aho yarateraniye n'abamushyigikiye muri intare conference arena i rusororo yabashimiye mwatoye neza buriya muri ariya majwi huzuyemo rpf n'ayabo dufatanije abamvuga by'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano ndetse abari hano ni bake abashoboye kuza ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose ndetse icy'ibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza runguru twabwirwaga
umukandida frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda unakuriye iryo shyaka mu butumwa yahaye abayoboke b'ishyaka rye aho bakurikiraniraga ibyavuye mu matora by'agateganyo n'imwe muri hoteli muri kigali yumvikanishije ugukeza perezida kagame nyuma yo kumutsinda bagaragaza ko byakiriye kandi ko uhaye ishimwe cyangwa se felicitasiyo ko bimaze kugaragaza ko nyakubahwa kagame paul abonye amajwi menshi kuturusha so tumuhaye felicitasiyo murakoze cyane
bwana habineza kandi yatangaje ko hari impinduka yabonye mu migendekere y'amatora y'uyu mwaka ageranije n'aheruka bibiri na cumi na karindwi habayeho imbogamizi nyinshi cyane zaterwaga n'inzego z'ibanze tugereranyije n'ayo matora y'umwaka imbogamizi zabaye zari kuri kabiri ku ijana uvuga ko mirongo icyenda n'umunani ku ijana bihagaze neza ku bireba umukandida wigenga muri aya matora bwana filipo mpayimana nawe yagize icyo atangaza mu byavuye mu matora by'agateganyo bimwe mu byazanye muri politiki ni ukugira ngo umurimo wa politiki uveho igisebo wahoranye wagize mu rwanda aho umuntu atagomba kugira inabi ahubwo igihe wifuriza ineza abaturage ugomba guhorana n'umutima mwiza niyo mpamvu amanota ngize n'ubwo ari make nta kintu bimpinduyeho ku rukundo mfitiye igihugu cyanjye abantoye n'abatantoye icyo nzirikana ni uko twese turi abanyarwanda ibyo bakoze byose bari bafite impamvu kuri bwana mpayimana kandi yanaboneyeho umwanya wo kwisabira umuriro kwa mutsinzi ubugira kabiri twarabyerekanye bihagije nibarebera mu manota bashobora kugira ngo nta wundi munyarwanda ushoboye uhari icyo nifuza ni uko igihe cyose bazansaba baba abazaba bandushije amajwi baba n'abaturage ubwabo bazaba bahisemo mu bundi buryo ngewe nzaharanira igihe cyose kwerekana icyo nshoboye mu gukorera igihugu cyacu kuri ejo hazaza intsinzi ya perezida kagame kuri we no ku gihugu arayigeranya n'icyizere mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu bw'umuntu nanjye bundeba iki gikorwa cy'amatora cyo kwiyamamaza twabanje cyo gutora noneho n'ibyo bitugaragarije bimaze gusohoka bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye bivuze icyizere mbashimira komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko ubwo yatangazaga ibyayavuyemo by'agateganyo hari hamaze kubarurwa amajwi hangana na miliyoni zirindwi kuri miliyoni icyenda z'abiyandikishije bagombaga gutora ibizava mu matora mu buryo bwa burundu bizatangazwa mbere ya tariki ya makumyabiri na karindwi z'uku kwezi nk'uko bitangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora ukurikije ibyatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora mu buryo bw'agateganyo nta gushidikanya ko hatazagaragara impinduka zifatika mu bizatangazwa mu buryo bwa burundu muri aya matora mu matora aheruka y'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi perezida kagame yari yayatsinze nabwo ku bwiganze ku mpuzandengo ya mirongo icyenda n'umunani n'ibice mirongo irindwi n'icyenda ku ijana umukandida wigenga bwana filipo mpayimana kuri ubu bisa naho yasubiye inyuma we yari yagize zeru n'ibice mirongo irindwi n'umunani ku ijana ni mu gihe bwana frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yari yagize zeru n'ibice mirongo ine na birindwi ku ijana perezida kagame agiye gutegeka u rwanda muri manda ya kane izafata igihe cy'imyaka itanu ari kuri uyu mwanya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri ishyaka fpr inkotanyi abereye ku isonga imaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rimwemerera gutegeka kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane ehe wagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali kuba perezida paul kagame yatsinze amatora afite amajwi mirongo cyenda n'icyenda n'ibice cumi na gatanu ku ijana bisobanura iki umuseshenguzi mu bya politiki eric ndushabandi icyo tubona n'ibyavuye mu matora ni uko koko tubona mirongo icyenda n'icyenda ku ijana birengaho gato tukabona frank habineza na mpayimana mu majwi babonye ndetse n'ibyo batangaje inyuma yaho biragaragaza urugendo rwihariye umwihariko warwo ni perezida wa repubulika uyoboye ishyaka rya politike rpf bifite icyo bivuze cyane cyane urebye urugendo u rwanda ruvuyemo icya mbere perezida wa repubulika watowe umaze iyi myaka ntituyibara nk'imyaka tutarebye n'urugendo rw'imyaka mirongo itatu umunyarwanda wavutse cyangwa n'abari bahari aho ageze ntabwo twakumva neza ko mirongo icyenda n'icyenda bivuga gusaba ubwigenge bwo gutekereza kw'abaturage mu kwihitiramo nk'igihugu ndetse bikaba binashushanya garanti cyangwa se gutora ubushobozi bwo kubungabunga no kugumana mu buryo burambye ibimaze kubakwa nicyo bivuga umuntu aravuga ati ni sustainability cyangwa se kugira ngo birambe perezida wa repubulika perezida kagame ni nka garanti y'uko ibyabaye mu rwanda mbere y'imyaka mirongo itatu bitazasubira byaba mu bijyanye n'umutekano w'igihugu n'ubuzima bw'umunyarwanda byaba mu kubaka inzego sitabirite ariko cyane cyane mu kunga abanyarwanda no kongera kubagira umwe ubwo ubumwe bw'abanyarwanda bigomba kuba bigaragaza ko citizenship cyangwa se ubwenegihugu bubakiye ku bunyarwanda ngira ngo biragenda bigaragaza ko ari gaje ni garanti yo kuzabaho kw'abanyarwanda no kubana mu bwisanzure bwo kuba ari abanyarwanda bose bakaba batora batora umuperezida umaze kugira umwanya uhagije wo kugira ngo tube dufite generasiyo y'abafite imyaka bamaze kubona ibyiza by'iyo miyoborere harimo kwiyunga harimo gusaba imbabazi inzira igoranye twanyuzemo ndetse n'imiyoborere ugasanga umwari n'umutegarugori cyangwa umusore n'inkumi abakiri bato biganje mu batoye muri demogarafi iriho ubu ngubu biragaragaza ko icyo gice cy'abanyarwanda kigomba kuba ari cyo kivuga ngo twagize uruhare mu byubatswe tutakwemera ko hagira umuntu ubihungabanya kuba abandi bakandida ndavuga frank habineza na philippe mpayimana batagejeje no kuri rimwe ku ijana byo bisobanura iki ku batoye byo bisobanura iki muri iyi nzira ya demokarasi nk'uko ivuga icya mbere ni uko nari ntegereje nanjye ko igenda byiyongeraho ugereranyije n'amajwi bari barabonye ubushize ku mpamvu imwe gusa iyo kuba frank habineza yari amaze kubaka izina mu nteko ishinga amategeko ndetse n'ishyaka rye ukabona ryakiriwe ridahuye n'imbogamizi zikomeye mu nzego z'ibanze aho yagiye anyura nari nizeye ko yabona ibirutaho mpayimana aza kwiyamamaza yari aturutse hanze mu bufaransa ngira ngo ubigeranyije n'ubu yari ari mu gihugu ndetse afite n'uruhare ari gukora mu gihugu akora muri komisiyo y'ubwe bw'abanyarwanda nari nizeye nanjye kubona yenda amajwi ye yaba yarazamutseho ariko mu nzira y'iyi demokarasi turi kubona mu rwego rw'amategeko twabonye abantu benshi bashoboraga kuba barasabye kuba perezida ariko reka mvuge ko urukiramende cyangwa se umurongo rpf na perezida kagame bamaze gushyiraho ngira ngo umunyarwanda ntabwo akinisha ijwi rye n'uburenganzira bwe mu guhitamo ibyo atizeye ko bizakora ibikomere twanyuzemo n'ibyo tumaze kubaka bimaze kuba byinshi ku buryo umunyarwanda ajya gutora avuga ngo ndashaka kubumbatira ibyagezweho none se yaba ariyo mpamvu n'aya mashyaka y'ibigugu ndavuga nka peyeri cyangwa se psd n'ayandi yose ahitamo kwibumbira hamwe agashyira hamwe n'ishyaka fpr kugira ngo abumbatire ibyo byagezweho muri iyi myaka mirongo itatu ishize reka mvuge ko batibumbira hamwe na rpf kuko mu matangazo batanga bavuga ko bashyigikiye umukandida wa rpf ndetse ko bitababuza gutanga imirongo ya politike bagenda bahuza n'iya rpf kuyoboka rero umukandida wa rpf bifite ibisobanuro bibiri kuba babisubiyemo batatanze umukandida bamwe ni ukuvuga ngo imyaka imaze kubaha ubunararibonye bwo gusanga ko guhangana na perezida wa repubulika yenda bidafite impamvu ikomeye ubaye ufashe demokarasi nko gushaka guhangana gusa bakaba bavuga ati twasesagura umutungo tugatakaza umwanya yenda tukanarangaza bamwe ariko reka batange umukandida wa rpf nk'umukandida wabo hanyuma bitababujije gukora demokarasi mu buryo bwo gutanga ibitekerezo mu buryo butandukanye nko mu nteko ishinga amategeko n'ubundi buryo bwose muri za minisiteri bahagaze cyane cyane ko iyo rpf nubwo itsinda burya mu mategeko ivuga ko idatwara byose ifite n'umubare ntarengwa ngira ngo mirongo itanu ku ijana y'abagomba kujya muri gavumenti ni ukuvuga ayo mashyaka aba azi neza ko ibyo ari byo byose bazahagira aho batangira ibitekerezo byabo ariko biratanga umukoro kuri rpf icyo ndakivuga nkomeje biratanga umukoro kuri rpf bigatanga umukoro kuri ayo mashyaka ya politiki akomeye uvuga y'ibigugu uvuze kugira ngo bakomeze batekereze ukuntu leadership ya kagame yakwiza yakomeza gukwirakwizwa muri benshi arizo ndangagaciro ari principles amahame na discipline yayoboye cyangwa se yafashije ko igihugu kwa kigeze aho kigeze tukagira benshi bazaba bafite ubushobozi bwegeranya buhingayinga bwa perezida kagame nubwo bitoroshye urukiramende navuze ko ruri hejuru cyane ariko nibura rikaba ishuri ry'iyo mitwe ya politike ejo n'ejo ubundi hazaza bakahavana imbaraga ndetse tukazabona ayo mashyaka nayo akomeye ashobora gutanga abakandida mu matora ataha eric ndushabandi umusesenguzi mu bya politiki ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika ninjye ubashimiye murakoze cyane
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiziga cyahoze ari umukuru w'igihugu cy'u burundi petero buyo yagitegerejwe i bujumbura kugira ngo ajye gushyingurwa n'umuryango we nyakwigendera perezida buyoya yari yaguye mu bufaransa azize covid cumi n'icyenda ariko ashyingurwa mu gihugu cya mali aho yari amaze igihe ari intumwa ihagarariye umuryango umwe bwa afurika nyuma y'imyaka ine apfuye leta y'uburundi yemeye ko ashyingurwa mu gihugu cye navuganye na francis rohero umuyobozi w'umugambwe fpi fraternité de patriote neza atangira ambwira uko yabyakiriye ubwa mbere nagomba gushimira leta y'uburundi yashoboye kubyiyumvira kuko bujya mu mico y'ikirundi abarundi bose barubaha ikiziga cy'umuntu yapfuye uko biba kose mu byo biba byarabaye hanyuma rero nibukije nka twese abarundi umuntu yarongoye igihugu Eh, twibuka yuko igihe aba yahashitse ndibuka neza ko mirongo umunani n'indwi aho buyo yashika arongora igihugu hari abarundi benshi byanezereye igihe rero umuntu yakoze ikintu gishobora kunezera abantu mu gihe cy'igihugu nk'uko hanyuma akakirongora tutarabye ivyoba vyiza canke bibi ayama ari umuntu witeka biha igihugu iteka ni ukuvuga yuko mu mateka y'igihugu c'u Burundi buyoya si umuntu asanzwe n'abandi bose barongoye iki gihugu ni abantu bakwiye kubahwa ivyo bakoze mu mabanga yabo tutiriwe turabiraba rero biha iteka igihugu tudashoboye guha iteka abantu bakirongoye n'ico gihugu naco kiba kimaze
uravuga yuko leta yamuteye iteka yamuhaye icyubahiro kuba aje gushyingurwa mu gihugu cye ariko se kuba nta muhango ukomeye kugira ngo ashyingurwe mu cyubahiro nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu byo u- urabitekerezaho iki ubwa mbere nibaza yuko mu dukwiye kuraba tukibutsa amategeko ingene vyagenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta yarahinduye barahinduye ibwirizwa shingiro muri iryo bwirizwa shingiro bituma leta y'ico gihe ikura ko icubahiro abahoze ari abakuru b'ibihugu ngo kubera ngo batigeze batorwa mu matora rero urumva u- abantu rero bari mu nama nkenguzamateka nka buyoya domicie eh, bena ntibantunganye baciye bakora mu nama nkenguzamateka ivyo bituma baca babatesha icubahiro bari bafise uno munsi rero bariko barabikora usanga bakurikiza mwene ayo mategeko navuze ko ico nashimye ubwa mbere ni kuba bubahutse bakemera yuko apfuma aza gupfuba iwe mu iteka ikindi gisigaye ico kijanye n'amategeko ntaco nashaka guhagararako kuko burya abantu bose bagengwa n'amategeko bonyene bihaye rero nico gituma navuga nti eh, niko ndavyumva nayo ubundi vyari kuba vyiza nibutse nk'akarorero ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bafuvye neza bagaza n'icubahiro gikomeye cane kandi na wenyene atari yaratowe kubera muri uwo mwanya ngira ngo umukuru w'ico gihe yumva yuko uwo muryango wa bagaza ashaka kuwufata neza iwacu rero kenshi usanga muri politiki dukoresha ibishobisho dufata neza abo dushaka tugafata nabi abo tudashaka bitavuye ku kungene ivyo bintu vyategerezwa kumera mu muco w'ikirundi nk'uko bikwiye ikindi naco eh, muri kuva rero mu mwaka w'ico gihe mu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho amakuru yaba yerekana yuko buyoya ari mu bagirizwa yuko nawe niyoba yaragize uruhara mu byo gutimbagaza intwaro canke n'ibindi ivyo rero n'ibindi vyose birashobora gutuma abarongoye iki gihe igihugu bafata yuko yoba yagiye batamucira urubanza na cane cane ko hari imanza zari ziri zikibandanya aho bamwagiriza ibyabaye mu mirongo icyenda na gatatu urumva ivyo ni ibintu bitandukanye bishobora gutuma eh, ingene bamwakira ingene babigenza bidasa ku bandi n'abandi mugabo jewe ico nashimye kimwe ni uko umuntu yarongoye igihugu atoherera mu gahinga eh, vyiza yohambwa mu gihugu ciwe bigira amateka y'igihugu ntaco vyoba bi- bitwaye mu gihe ataha agafugwa neza mwi- mu mu gihugu ciwe francis eh, rohero umuyobozi w'umugambwe fpi fraternité de patriote neza ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cane
uwahoze ari perezida wa amerika donald trump ku wa gatandatu w'icyumweru gishize bari bamwivuganye ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mujyi wa butler muri leta ya pennsylvania mugenzi wacu tim harris ishimwe avuganye n'impuguke mu bya politiki mpuzamahanga omar harfane abanza kumubaza ingaruka kiriya gikorwa gishobora kugira kuri politiki y'amerika muri iyi minsi uko byagaragaraga biraboneka ko imbere mu gihugu hari ibibazo nyine bya politiki ibibazo umuntu yavuga ko akenshi usanga bituruka kuri izi kampeni nyine zi- zirimo kugenda ziba hagati eh, zikorwa n'aba republican izindi zigakorwa n'abademokarati ubwo donald trump nyine avuga ko aramutse atowe hari byinshi azahindura urumva ko bamwe mu baturage ntabwo bakwishimira ko ah, hari ibi- ibikorwa bya politiki bizahinduka cyane cyane bi- bi- biganisha ku buzima bwabo hanyuma abademokarate n'abakavuga bati ntabwo twashyigikira ko ah, umukandida w'abarepublikani aramutse atoya ya- ya- ya- nawe hari ibyo yahindura ngarutse rero ku cyo wavugaga ikigaragara muri politiki y'imbere mu gihugu nyine harimo ibibazo byinshi cyane ngira ngo abenshi bana ah, niba abantu bagenda bakurikira nka nk'uburusiya bwamaze gushyiraho itangazo ivuga ko ibyabaye ngo ah, perezida biden yabigizemo uruhare Ah, gusa bahakanye yuko nk'abarusiya bahakanye yuko nyine biden ata- atabigizemo uruhare rumwe twita ko ah, ari uruhare ru- ruziguye Ah, bivuga ngo ah, ntabwo nyine ubuyobozi bwa biden aribwo bwateguye kiriya gitero ariko bakavuga bati ibyabibanjirije uburyo bagiye ba amagambo bagiye bakoresha muri kampeni agaragaza ko Trump nyine ari umuntu uzahindura ibintu nibyo byatumye ibyabaye biba ibyo ngibyo wenda ntabwo byaba ari uko biden agaragara nk'urwanya uburusiya cyane kubera ino ntambara yo muri ukraine noneho nabo bagasa nk'aho bashaka kubimugerekaho ntabwo bikunze kuba ko hari igikorwa nk'iki ngiki mu gihugu runaka noneho ikindi gihugu nacyo ngo gihite gikora komenti gihite kigira icyo kivugaho ibyo hari ijambo perezida obama akunze gukoresha uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika perezida obama akunze gukoresha ijambo bita civility civility ni ukuvuga ngo niba hari ibyo igenda humvikanaho n'undi duhanganye muri politiki ntabwo bivuga ko nakabaye mukorera igikorwa runaka kidasanzwe ngomba kwemera ibitekerezo byiwe nubwo byaba ari ibitekerezo nyine binyuranye n'ibyanjye tukabana gutyo bivuga ngo iyo habaye ibikorwa nk'ibi ngibi akenshi na kenshi nyine usanga abantu bakora amakomete anyuranye ariko uburusiya nk'uko bivuga nyine ni igihugu ubundi muri politiki uburusiya bwashyigikira ko donald trump ajya ku butegetsi umwaka utaha kuko yamaze kugaragaza yuko azabashyigikira ndetse n'intambara ikarangira urumva ko ntabwo yakomeza gushyigikira biden kubera ko biden ni umuntu ufite politiki y'ububanyi n'amahanga ifite umurongo ugaragaza ko itemera na rimwe ibyo uburusiya burimo gukora hari aho wavuze ko abarepubulikani basa nk'aho barwanya abimukira ndetse iyo bari ku butegetsi ubukungu bwabo bugaragara nk'aho abaturage babwishimira urabona igifatwa nk'igitero Trump yagabweho hari ingaruka bishobora kugira mu bukungu bwa amerika cyangwa mu migambi yayo migari ya politiki mpuzamahanga umuntu agereranyije ikigaragara ni uko nubwo Donald Trump kugira ngo ririya shami rishinzwe umutekano nyine w'abayobozi ryo bita sikireti savisi ryamaze gutangaza ko nubwo Trump nyine bavuga ko bamurashe ku gutwi ariko ni muzima ntacyo nta kinini byateye bivuga ko Donald Trump aracyahari aracyakomeza kampeni ze zo kwiyamamaza bivuga yuko Trump aramutse atowe nyine urumva ko politiki yashyira imbere ni politiki y'abarepubulikani ahubwo imbere mu gihugu ntabwo navuga ko bwahungabana kubera kiriya gitero nyine cyagabwe kuri Trump kubera ko ubukungu bwa amerika bufite uburyo iyo banabona hari ukuntu butangiye guhungabana bafite abantu b'abahanga bahita bashaka uburyo ibyo bibazo babikwiye gusubira ibi byabaye bishobora kugira izihe ngaruka ku isura ya amerika mu ruhando mpuzamahanga amahanga ashobora kuba arabibona akavuga ko imbere mu gihugu muri leta zunze ubumwe za amerika harimo ibibazo bya politiki harimo ibibazo nyine by'intekerezo zidahura zidahura cyane cyane intekerezo z'abarepubulika zifite uburyo zifite umurongo wazo n'intekerezo z'abademokarate ariko burya nta nubwo ari ntabwo twavuga ko ari muri leta zimwe za amerika gusa kugira ngo vuba aha ngaha mu matora ahetse kuba mu bufaransa byarabaye nubwo hari amashyaka yishyize hamwe nyine akarwanya ishyaka ryasaga nk'aho rikora nk'iry'abarepublikani nk'iry'ya Trump hano bagasa nk'aho uburyo ryari ryagaragazaga yuko rigiye kujya imbere mu matora navuga ko barihuriyeho bigatuma risa nk'aho risubiye ariko ntabwo ari muri leta zunze ubumwe za amerika gusa mu bufaransa nyine byarabaye mu bwongereza byaba bisa nk'aho ishyaka ryari ririho ry'abakonsabativu naryo ryari rifite ingufu naryo ritakaza imyanya cyane cyane mu nteko myinshi kubera nyine iyo politiki abaturage bavuga bati ntabwo ntabwo ariko tubibona ngira ngo rero ku ruhando mpuzamahanga ikigaragara ni uko babona ko ari politiki nyine abanyepolitiki barimo bakora ariko ntabwo twavuga ko ari urugero rwiza ubu Trump afite ubwoba ndetse na Biden nawe avuga ati ibyabaye kuri mugenzi wanjye nanjye bishobora kumbaho bose bagiye kuba bari bafite ubwoba uratekereza ko ibikorwa by'amatora ubu ngubu bigiye gukomeza gute muri amerika byo kwiyamamaza ngira ngo kwiyamamaza kw'ibikorwa ibikorwa byo kwiyamamaza bizakomeza bizakomeza nahoze ndeba ku bijyanye n'umutekano nyine uzakorwa muri aya muri iyi minsi kugira ngo amatora abe mbona yuko mu myaka yashize leta yatangaga hafi miliyoni mirongo itanu ubu ngubu bongera izindi makumyabiri n'eshanu bivuga ngo umutekano nyine uzakomeza ukazwe ariko nk'uko twabivugaga ndavuga izi miliyoni mirongo irindwi n'eshanu ubu nizo bahaye mu ishyaka ishyaka ry'abarepublikani n'abademokarati kugira ngo bazarinde umutekano ku bijyanye n'izo konvensheni aha niho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi utazi umwami amukeza aryamye umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana